Welcome, listeners, to Lenzo Street. Now, welcome to Lenzo Street. Now, now, answers matter. They don't keep quiet. They don't keep quiet. I dey tell una say answers na na film. You wan put am for. I dey record am. Uh, people dey say they put uh, they people for answers. Yeah, people have always been saying it, but I always uh, what what I've always said. Uh, my guy just tell me now, he say e dey answers. He talk am now. Okay. I say, uh, you two, you were there. Sorry. Eh? You were there when they were shooting. You were there. No, calm down. Eh, eh. I like the fact that you said you were there. Calm down. Now, person where they there. You were present. Where where were you exactly? No, calm down, calm down. Where were you exactly? No, actually, mm-hmm. you know they came from the other side. No, hey, no, calm down, calm down. Hey, no, hey, hey, calm down. Hey, say, say. No, be Lekki to. No, calm down. Shebi na Lekki to gate. now location. Oh yeah, where you dey? Uh, eh, toge dey. na no where you day? calm down where eh eh calm down eh no calm down where were you where were you no calm down you are you are on the ajah side so where you are in the ajah side. Eh? which side of the ajah side because ajah side which ajah uh-huh. which location you you see here is why i'm asking you this eh. eh? when you say you are somewhere you can be there but what did you see because what could you see you understand? no, eh, eh, eh, eh. They eh, wait. You have still not identified your own location, Bongo. Because, eh, calm down. If now 100 people, they get to move now. You understand? Yes. Now, when so calm down. Running. Where were you? You have not identified where you were. Yeah, where, were you? I was in Toge. Where at the Toge? It's a very large structure now. You know how many Toge? Where in the Toge? You were shooting. You were presently at the toll when they were shooting. Na Jordan because the video we i don't understand you are wait wait wait did the shooting happen wait come calm down did the shooting happen at the oriental side or at the ajah side of the toll bro bro ah. the the distance is not. i don't get you <laughs> you are. the toll gate the toll get gap motor pass go like this. Eh, there are two sides to the toll gate. I said, I thought they going to say they there. Identify where you there for there now. Guy, if police cock gun or shoot one bullet for here, all of us go take off. You can't say soldiers. Soldiers, they shoot. You can't stand gallant as Iron Man. By the way, you know if you locate yourself now, you just say you did toll gate. Where, where for the toll gate? When you now start asking them, I saw one of them tell me, say, they there. I say, where you take off? You say, you take off. You take off 5.30. How you got to reach toll gate? There must be reality to it. Where were you at the toll gate now? My dear, you dey talk. Toll gate get how e be. You have identified the Ajah uh, side, the uh, Chevron side, uh, the Oriental side. You have identified the Ajah side. Uh-huh. And e get wetin your eye fit see. E get wetin your eye really fit see if you dey there. Uh-huh. abi identify now because you don dey talk say you see blood i mean no say man if you dey toll gate you dey see blood but you saw people How can they now shoot someone and you see the shot and there's no blood because there's no reality to what you are saying. I see the intestine outside. If so, there's no blood and the intestine there outside. you are confirming what now? Are you talking to a fool? Uh, j You say you see person, in intestine dey outside, but you ah, no see blood. Eh, na Marvel universe you dey describe. You describe. na Marvel universe where they go dey blow you. You understand? You know say from there, me and you cannot identify exactly where you dey from there you enter enter lekki guy do you know the distance before the first entrance of lekki phase one you no fit see the toll gate now you no understand they don tie am <laughs> person wey dey wait wait you say when person dey lie to person like me eh you say you dey toll gate gangan you say you come run enter eh, run enter where bag wire dey the place now and there is a fence on this other side so how how, how you come take run and you dey toll gate gangan náà má bínú jà lé bukọ lọ. àbẹ mi ta dis there is no reality to what he say you say you dey toll gate gangan there is you see eh there is how far the eye can see and na night na night e happen and all of us know say meh soldier so nigeria ah, nigeria army he say he see but he no see blood because we come dey find blood for the entire place now and na gun dey use na God, dey use you no talk say they start to dey beat people and there's no evidence of blood and people die you you you never talk where you dey for there you just dey gallivant ni o only you say you dey toll gate but you run enter enter when e start where did you run enter because there's a barbed wire calm down ma tell you. the crowd mm-hmm. the crowd that was, you know, say, as they shoot that side. that time when they just come, they shoot. as they, shoot that side, that time when they, they come, they shoot. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah. People think, say, nothing will happen. So mm. they want to rush them you come see people come dey run go where so that they go. but where were you. when dem see say dem knack person down na him everybody start. run na him dem be. where were you. me i dey run dey for that that i swear to god i dey tell you my eyes describe but what you are guy you are lying i ah, no need to talk that one he say he see person say him intestine don comot but he no see blood. i no go see. I no, so say blood. you see where where the blood for even the ground because I don't understand when intestine don't come out. Now they tell you now, he say he. Why no video? Ah. Nobody, nobody, none of them. People wey dey do that thing dey go stop am. You don see am, you don dey run. You know, I dey record am o. He say Ijapa. Oko oko oko oko oko so he dey see everything. Na night e happen o, oh. na night the matter happen o. Oh. But he dey see everything. Only he know say when they come. Only he know say when they dey shoot. You wey you know when they dey come. You understand? But na by this place. Eh? Exactly by this time. This is seven twenty you never reach the time. oh three years now i said they go They talk wetin no dey real na some guy say he call he tell me sir. he tell me say him and the girlfriend they there i come say okay which time you come out your house he say he come out after six eh, i come ask him. say how you come take reach lekki bridge one eh, how you come take you fly okay eh, okay you dey one okay Now what? they go just carry matter just carry matter My make i tell you na to mass burial na standard government process because because no, calm down John. you one million people in lagos. no na one million people so say na na you dey there how how you come take know say e be true. too i ma tell you one thing eh too much too much too much na me i used to don hear that day when uh, they bring that boy wey steal phone abi e get one boy wey steal phone wey dey slap eh, that boy eh, wey police come finally carry am shey you know say that day eh, we still don hear na mawaka first of all slap am eh? when he slap am Uh, this guy come take him, uh, Amos. Ah, we sit down here. Get one boy we sit down beside me. By the time we reach there, we no fit see again, but we dey signboard. Yeah. When the Malobans they come, they shout. When Malobans come shout, ah, we think say something bad don happen. When Malobans reach here, when, I ask am say, ah, why you why una shout? He said they they bring koboko for the guy. I come there say so na koboko una see wey una shout. But despite being in signboard, we no fit see wetin dey happen for there just because you are there doesn't mean you see everything now so once you don dey talk of front and back you are lying. no him dey talk wetin he see. I want to see front and back as you dey like this you fit see as you dey like this you fit see ado no as you sidon here you fit see you fit see you fit see junction you fit see your back wey be say na everything you come dey see Now you know say when they come Now you know say when they start to dey shoot Now you know say you run enter somewhere unfortunately for you for him eh that place eh barbed wire day here fence day here if you want run na only straight you go dey run Now only straight Now road you see they there go there for the line. he said now now they put am na now they put <laughs> i just moved from lagos Now now they put am na because of endsars gongo dey put am guy forget all those ones Don't, don't mind am this person don't talk you home he say him dey there emilai say they dey there i can't say he say but I know they there that day if you no dey there that day then you no dey there now ah you say you i lie saying you no lie. Where you dey fight for you you you dey there i was not there i will not lie but what i'm trying to tell you is that mass burial is a government process because you expect them you understand government you go see dead body for road government dem go carry am no be state burial they go give them now you understand some of those dead bodies you see them carry you understand They end up on the cadaver when nobody comes to claim claim them. but no be all of them. dey dey use so the rest of them. dey give them mass burial abi na state burial you think say they go do to give them. mi wá jẹ pọmọ olówó ọmọ lọ gbà kú wọn o. no anybody ló lè lọ gba òkú ẹ. because na wey dem don carry all of dem. no no no na their their you see ma tell you eh inside this place how many people you how many people you really know sef. Eh? Uh, during during that answers during that answers there was a dead body on this road. Uh, which kind of burial is think they won't give up. The, all, the, all, the, all, the, all the dead bodies during ensars all the dead bodies how you think say they won't bury them state burial. no na quarter eh, so what are you now say people die every time now you go just see them. you they wait for government to come carry am when they come carry am what do you now expect government to do they will now do mass burial you come say don do mass burial eh? na state burial ah you will just collect news just start to dey attach fallacies to it wey dey say you you talk something when they ask you simple question you cannot substantiate substantiate it all of them dey there all of them dey when you come find find out now they can place themselves where they are there Even you get foski foski dj dj foski the other day um, when he was saying it when he was saying it dj switch you know why i know say dj switch dey lie how only you you go say you see this person you see this thing you soldier dey shoot. o don sáré where dey dey run they do film just package am nobody dey there. no be when dem no fit. because ah because dem talk say this person carry flag i dey shout that time una no dey here i dey shout see shebi una see am after the collapse police finish They no dey obtain people for this junction. well well. omo everybody need police o. Oh. So. get to dey respect dem una dey dey do better work. like now ni if no be dem. Uh, eh, yes uh, they were still doing it uh, thank god at least oh, we shall have peace all of us still dey calm down you know. But all this, eh, we still thank God. Eh, but eh, we, we don't leave us now. now God, We've learned from it and let's continue. But please, yes, eh, we go. There, I they tell you say we go still the work, man. The, the, the work no they stop. You see, uh, ah. now na human, now now the spirit in us the runner. You understand that kind of thing? na the spirit you know, but i always tell you una if you get issue with one person complain ah na work dey give am. <laughs> oye go carry big man pikin na ah, come give five am with first people say he no get family come go kill the one Uh, but things don't change you yourself don't talk uh, uh, we thank god uh, uh, uh, for here and there we thank god now you understand but please lis ten ers please let's leave all that ensars uh, fallacy behind us someone things are better now but the work doesn't stop oh. anybody will do you evil report am ni o na work do oh? but respect nigerian police please o oh. na serious work dey dey do oh. thank you please help me share.